zimachitika zimachitika zimachitika makembu mwanambu zimachitika oyenga mafuta asatu zimachitika chakudzasi chimba ng'oma zimachitika monomvera tsopano tikupatsirani sewero la zimachitika seweroli akutipatsira ndi aunduna wa zamaphunziro ndi thandizo la ndalama lochokera ku united nations children's fund unicef mu ntchito ya united nations joint program on girls education 2 unjpge akulemba seweroli ndi innocent katsache ndi stanley mpaya ku story workshop ndipo mutu wa sewero lathu lero ndi ukulu sinsinkhuyayi akamwana tandileka iwe zachibwanani makalamu Ah. Unamatero?
iwe sindikuleka tipokopoko ndipasendera mazango apa iwe matabwata abwere sandalamo ine ndimuonekera atu uzimasewera kuti Unakawanani?
zamasatu makati abwere sandalamo akaonani Nanga kati ndawama ndiri.
iwe Unenga ipesa ndatindaa kuti.
nabanda sindikukukuza wamba usazilowere izizi Usazilowere chani.
kutumira kwanu okudimba Eh, mapato ake tupwetekera limodzi ndikuza chibwana izizi zizamasewera zikupwetekesa tandisiyanisa pato uzwini Ah, ah, ino agawanani Eh, Ah, ah, iwe iya, takufufuza iya, iya, muleke ni mzanu iya iya, amene akuyerekedwa inu so mzanu mukachita kunkwenya Aku- cho akwere- taonani eh, mumung'ambira eh, mawaya Taona inu.
Iya, ta- tasiyanani akuluakulu tasiyanani Tabwesa tasiyanani akuluakulu Namba kwanza kalekale ine apa.
Chimanga changa anako.
amene akuyerekedwa kwambiri ndoma zake kumakosera kwamwe ukusewera ndingawana ndikuonekera kuti iya iya koma tasiyanani tasiyanani chonje Si- chonje sibwino amatero lero lo wapulumuka wamba Eh, koma sapato zako zindatenga kuba pokopokoza ndipasendera mazanga nendera kupasa sapato ndanyamula ine sapato zamapanga chozwera kupanga kuti chati mwapotana Eh, koma agaonani nganena momveka sapato zidatenga kwamba ndalama zanga ndikuzifuna ungapasa kutipasa uzaona zoopsa kwa- sachionereni chimfiti ndachira ndabe sapato chiwezi chakocho Ah, wow.
uchiuze koma ino anabanda inu zoona munangoyima kumangoyankhula basi osalekeretsa anthu akupwetekana asolomoni lero ndiosalakwa amatabwa awa amayenera kuchimika nawonso ngati mwamuna Iya, iyi, koma komabe mangoperekera simayenera ngati kuti alibe manja ndene mkanata naba mziyankhula mlongo kunama wanu monga ichi sana kubvubvinyirizeni mmato mukukana kapena ndimuyitaneso agawanani Ah, ah, iya iya anabanda Akona!
Eh, inu tansiyeni gawanani azipita inu musamatero iyayi iyayi zimenezo sizabwino komano amatabwa bwanji inu apapa tofunika tikuchitapo kanthu ifa izizi nde sizikhala bwino nanga zoona akuluakulu ngati inu eh, mumakokana-kokana chonje mukanangopanga Eti, eti, zoona.
a njerayombweza solomoni zimenezo zisakukhudzeni mwa iyayi koma nanga kodi ine ndizipita Eh, ndingobweranso kunyumba kuti ndikakonzekere kuti kuti basi.
agawanani ndipanza mwene Eh, amatabwa osangozilimbitsa mtima bwanji nangampamana mukunyumba kachita kuziwa zoti mwapukutidwa ndi zibhagera aa nabanda ndi mwanoti umene mukuchita uno tsopano iwe ndaticha nabanda usandiphutise ngozi itu anthu Ii, muonerere ine mmene kauphula ngozi mamuna nzanu chabwa tazingopirani kukomukazi thowe baba asolomoni ndimmenyatu aa iyayi amatabwa musatero iyayi inu pitani ku nyumba basi mukapumula Oh.
e, musawatengera anabanda awa iyayi ndatichani
okay ndeitika chokapa wema ndili kuchipinda wanga kuno bwerani ndikuti 5 aliwe mu 20 amalowa mukangati 1 2 3 oh, siwakakungulakula kafour.
wekhawekha linochi bwanji eyi ama ndikusapatu madzi apa okay ndikukuwuzani ii lero ndiye mukuyenda bwinobwino tosasimphinasimphina simachira basi apa kwangwa chabwino lero mwana wanga eya palizoti ndichite ngati ama hayi ndithu ini zimanga ndisawa sikuluso basi chabwino Eh, pachama tiri kupanga mchere wa mawa ezi ndichoncho ndithu Hmm, kumano ndiye munguyima pamenepo ama Mm, basi ine zimango ndisirira ndikamakuona kulimbikira sikulu chonchi oo Eh, eh, koma ndikhalidi masiva ezi eyi aka ndiye ingodikaningeni ndichuseke makopi watu okay chabwino
eya khalani ndithu abedipa ama chabwino sopano enifa eya ma zija ndi makamba zija kuti ndimasirira nkumalakalaka kale lingati dzibwerera ndizasirira asiru mwana wanga oo ndithudi kutero kuti unaneso nzeru za mkasi ndinalimo koma umphawi nthawi imeneyo mwana wanga oo Eh, tsopano ndimafuna ura amandiphunzitsa makamaka chisungu Mm, amayi ndiye ndiyambira potani kusamudikira chiso bwanji meseyo jamadziwa za ku sekondary ndiye kuti angathe kuphunzitsani niyo bwinobwino Mm, nawe mchemwelewa kuti akadzabwera naye adzapeza phunziro lake loti azizandiphunzitsa oh.
hey, agogwanga kuti amalimbikira kumatiuza kuti Mm.
njira yoti munthu utsimikizire kuti zinthu wazimvetsetsa Mhm.
ukuyenera kupeza mnzako ndi kumuphunzitsa zomwezo oo etu koma ndiye niyo mwasankha english osasankha maths bwanji Mm, masamuwo ndi anu ife tizitani nawo nanga bora ni chizungutu Oh.
tingati umakagula manewspaper akalekale kusika kuja basi nkumawerenga kuti kodi m'maiko ena anthu amatani Eh, monga kasamalidwe kapakhomo ndi zina zotero koma ama Eh.
masamu mutu ndiye ndi abwinotu oo eh chifukwa amathandiza kuti munthu uziganiza mozamaka Yeah.
komanso upatulapo pweti Mm.
umatha munthu kuti ti ukhala ndi luso lolumikiza zinthu mosavuta oo eh Chabwino.
koma kuti mwasankha chizungu iyayi ndikudilitsani ife zimenezo chabwino madamu eyetu tsopano simachitatu makaneti
ndiye kuti mudziko wakulu asotekalakwitsa aa mukayikira naso mpaka na chibhalo pompopompo penaso mukapachita phokoso eti pazikhala punishment mwaona okay awapa za serious eti ndikuyambapo eti nde lero ndikukuphunzitsani zoyenera kuti mudziwe masiku enawo tikamapita tizipita ndithu mozama ok chabwino Eh.
komatu samabwesa zokhwima kuti udzindiseka iyi inu Mwa- mwayambapo kuti mwaona chabwino nde mwina mmangomva aphunzitsa kamawuzana kuti anene kuti a Mm.
e i o u Eh.
mwadziziwa zimene Inde.
zije nde zimene zijazo pa chizungu amati mavaweyo ndiye taninani Mm, nawe izo sizankomba phala zimenezo ife tifuna kuti zakuluakulu ama ama ndisiyatu Ah, mwaona isu.
Ah, mwamba makani chani nanga simuphunziratu ngawamonga zimenezo Ah, mukatero isu.
oo nde ndikuwuzani kuti mupesese bwinobwino eti mawu onse achizungu amapangidwa ndi masaundi amene oo etu ndeniyo mukapanda kuzimvetsetsa zimenezizi Mm.
simukathe kuwerenga kapena kulemba chizungu a Mhm, e mhm, i mhm, o mhm.
u Ah, ama mokweza muzina mokweza ndithu nde muziona amene pakamwa pano papazipindikira mukamanena zimenezizi a mabale salame zina zimangonadwa ziyamba ndi tani nani inu a Mhm, e mhm, i ehe, o mhm. very good very good very good very good.
ndakhoza
chabwino ndiye palinso malemba ena amene amatchedwa kuti ma consonant Oh.
eya ndiye ndikulembera na alphabet bwinobwino tsopano mu alphabet muli malemba 26 Oh.
amene 5 mwa iwo ndi mavaweyo pamene 21 ndi amene timati ma consonant o makosonati Eh, iya anyway chabwino ndiye akafuna kupanga mawu eti achizungu amaphatikiza consonant ndi vaweyo Oh.
kaya mukumvetsa kaya ndamva eya pamene umike vowel ndi consonant amapanga sound yomwe timatcha kuti mawu koma mukuzitsata bwinobwino ama Ih, koma ndiye apa masanametu wandibalalitsa kwa basi Eh, komabe uphunzitsa bwino kuti usaname Oh.
Eh, akabwera bambo ako ndi wafunsa wati eh, wati eh, eh, vowel
kowabalesinazi kava nditambire pati kaya mwina tiyambe ndime mukapangire masentensi eti kayatu nangene nde ndikusisira funsolo mudzawafunse kuti what is a vowel what is a vowel eya osati what a vowel iya iya iya.
Oh, apo nde nakuyitsa.
musafati munena zina zinazi
nawe tilinapeza bambo ako pano Ah, nanga inu.
angadzamve we vowel angamutchule akudziwa
Ii, ama samina kumvekawo khanga tafika ndo akuveka mapazi ako tatiye tipitirize skulu zikubebalisa akafuna iwo wati joyina nawo
maipinda ine
ee komapo mwanditalikiratu ukangati mukundiwopa Ah, bonomali ah, iwetsuza tokunja kuno kuli coronavirus ah, mesa kuti tizikhala motalikirana 1 mita ai, nanosetu pacho kukokomeza zinthu sikukokomeza bonomali Ah, maipinda nawe nangaiwe kuziwa kumene ine ndinali amene Watani?
ndakumana nawe ine kwadziwa komansolo iweyo amene wakumana nawe inenso tisindikuwadziwa nde mm, tenti tisingopewane basi oo lero ndiye mwati mubwere ndi meneyo ayi chabwino basi Mm, mawina inuyo tisaleni ayi ayi nyadani Mm, sukusale ndikakusale iweyo ndiye tayandikirani bwinobwino Ah, ndisandayandikira
kula pamene pata koma iwe bonomali eh ndiwo mati mapulani ndiwoti chani mapulani
aiwe nechipoti atsaname ndikuona kuchedwa kuti ndikakuterekere mazosamba iwe mayivinda ineso mandi ndikuona chimozimozi koma nosadandaula pompano zitheka ndingofuna kuti ndingozitolera bobo kinako basi zina loti mayipinda kusiyiratu lithera patipo pompo pompo pompo iwe kukhaliratu mrs bonomali
Maive.
lindaniso abale afuna osokonezayo lindani kudi aa wawawawa
Ah, ny- nyama zaweni tsopano anyama fika mene kundiri mati kuthawisirana na sigino amve kuthawisirana na sigino nyumba mwanga muno iwe iwe iwe munthu uwe nthawi yako yoweru- yowerukira sinakwane kusatali pa deni ino timungana kutokota kwambiri nyumba Mm-mm.
ino ndiyanga faza siye katundu sindikuchedwaso ya iwe samati nyumba ino ndi yako ya zimene chibwano anivesa bonomali bonomali, eh? Ukana- ukana mbale kulonjera mwanayo.
wakhala kuvepi kwakwoko nawenso uzizi wako ndifaso makhasota tiliso kuvepi kwathu Oh, wamvere kuti cha ndimulonjole ndimulonjere kuti Eh, chani kungofuna mfana kusa ida kabulo.
kujaira kwambiri ndikuzani kuthawisira sigino eh? Ah, sichibwana chimenecho inu Ah.
ino sindikuchedwa mfana zangu siye katundu Eh, ah, ndagulayi nenga wa- wa- wagula katundu Ka- katundu wani tadiwa ndichani chimenechi wachitenga kuti ndicho unyezimiratu e chikuoneka ngati chidvd tuichi sichidvd ichi dvd tuichi maipinda ayi iso si dvd Kumanaka ndi chani?
Kusiyana kwa dvd ndi laptop uti. iyi ndi laptop Eh, akuziwa kuti ndi la- laptop Eh.
pani kuti mpande adeka mfana Ah, ah.
Ta- tabwera tabwera tikambirani kaipa ng'ono Tu- tu- tabwera timpane kaipa ng'ono ine ndabwerani msamanyade kuti Ndiye banja na mwene ndili pachangu.
ebe ndikubwera tikungomvana ni Amwene.
ndofulumiratu e pachanali sundifuna ndizipita alright tatiye
tsopano iwe laptop yo uli nayo ntchito inache chamno ndifunsewe mapulani ako ndi laptop yo ndiotani ndizivana na nyimbo kusera magemu chinchani musibwana atu mphanga ndi ndalama twisi iwe so ati ndiabno unachiya sauti ndiabnobwino badire ili popo popo phanga apa apate pandalama wanva ngini iyi oh iwe ngokhala pa izo ndivesa oh koma bro ino mazogwisa chilo laptop iwe shut up iwe iwe ukandifunse ndi zimene zimandiyesa ngati kapene ayinso Ah, ukandifunsa mazo kugwisa ntchito laptop ine mese ndimakufunsa Ah, ndiuzifunsa bwino bwino Fani masafusa ngoziwa, machangu oh mwachangu so pano apapa mphanga iweyo zivaya ngini ndisiyire ndivesa ndivesera nayo chochita amukonenazo namwe itibweresire makwacha padowo pano pamanisa masowe dola inenso mukuziwa tilife sitikuthamanga atu amwene okhanga simukuziwa bwanyi phanga eh matikonda sitikuthamanga ichonchi tithamange tikhale ndi ndalama eh basi amwene ine ndikuvara amwene ndachedu zivayani basi.
eh tiona
yeah ah ve bwanji sona mwakonzeka kale nthawi yomwe mwathana aya ndatana naye basi Eh, ah ndakonzeka ndibweranso mkucha Mm, abale kumeko ndiokulako pajatu ndimafuna ndipita kuchigayo nauza
maibinda pena pake sikumapanga bwino eh?
ino tangokonzeka ndimuzongo ndiperekedza Lero- lero ndemwe ndikhomerera bwanji onjo si bwino tucho onjo si bwino ndikukuzani kundilakwira azingotiye nino
ningosiya kaye chinthu chithu komatu maipinda kumafulumira tu ma iwe yase iwe yase apa ndendabatiratu ndabatiratu basi
zomwe ndikumerazi zimachitikadi choncho tichimvera lazimachitika lomwe luka lililonse amuseveni madzulo tizimvera zimachitika
azimayi azimayi anachaza ndi alamwanu tasungani madekwanuwo iblisi mayi pinda Ah, ah, inu takuza takati madengu tasunda lijambo Ah, inu madengu akutambuzana nawo kuno mukunakundikawai amphawi mukamankhwa muziyankhula bwino mwamva simukutimba amphawi ndipo ino uzidziwa kuti si aliyense amene abwera kunoko alibe chochita kwawo mwamva ndipo ine afati kunoti mangomwereratu mwachoncho
inetu singakudandaule ndikuze ndiyangadandaule ndani
kodi mangotoona kuti njaira kwambiri usolowe kukolera Eh, pakanee koma apumbapo ngatikulana mphawi iliyo ndikuzeaikusolowera ndemuna polekera mukundipa tati ei takhala ndipanzere wa sitendi Ah, inu musati kopese mwamva.
yamatenda covid-19 kulonga choka inu agawanani Ah, ulemu tundu wafunika pena pake agawanani mwamva ulemu ngofunika pena pake mwamva akuyelekedwa amenewa Eh.
Sikuna- lafu kuti loli zakwanira hatu amene Eh.
walekedwa Ah.
tidzakukanganirani inuyo iwe ndiyendanise
ine ndineyo
koti mwa pakati ka munasiya kubwera kuchika kulimona kandisakuka ndakuona mbira kwa elias ndakaaaaambirimbiriaonongekabwera kunoko ndinopitietiye
kumene kuyakula osamangonyadira kuti pakasa njakunyadirayo munthu umafunika zingonyadira koma ndaife mwezi mummadya inu timabwera mwakosa njakudya cha lero tino
ifeyo
watani ifero ndi amuna olemera
jampa mwavala yo olemera imeneyo taonapo kuti amuna olemera iwo
agawanani agawanani Odiwe, shut up! Ya! Kusama ngoni ndana zokusama ndiri munthu wankulu ineyo.
ndimati ujeni beseni langalo mwakhala mukungolidumpha nditanitu patsogolopa koma mukungotenga zambuyo simundigayirayi Eha, ukamva mwana wombwa mwana wopanda nzeru ngati bambo ake ndendiwe. Ndiri ni manja angati ineyo. Mwana andopana chito ineyo. Ndipo pali chani apa apa? Tona kachima kakang'ono ng'ono kumbesa takabesi kakang'ono. Kachani we kakachani kamene kapa. Pali chima kachima chima chima kuti. Mwachipa kuti akaru ina kukunyira mwachipa kuti. Ya! ndio ukapinda ukauze bambu yako mapesa matawayo kamuuze kunena kuti ndalama zanga ndikuzifuna mapesa andivatu mazindu muzi muno ndikuze inetu ndikawanani mwera simukuziwa mwapo kamuzi usakabise bambu yako kamuuze kuti ndikakumana naye pakhala wora wora wakuta yola kuika koti chani mambo yako chabe chabe ndikuzola kujibera ine basi ine ndekandiyadipa umuuze mambo matabwayo Ya. Eh, ndiye usibwera pano iya iye Eh, ndabwera pano Eh, ndiyenzere pano kuti chani ndabwandi ndalama ndabwandi ndalama jogayisira
usakankwati wakokwana imagawanani umomone bambo yako zokakwatiwe towanda bambo yako kuti kandikongoneza mipinda kweza kundipasa mphawi ngadamero chayo imagawana ikatokakotiwa ndikakwatiwe agawanani inu kukhala cheteni kuno makumvetserani musasauti ifetu zimene mukunenazo mwamva akuliya chani
nkhwala zoyamba neniyo ndi amatabwa muzazichera pamwe nazona
mene sanditikira muti apapa sandia kuona kuti mwanayi bese naka machira kuti dumphadala
imatitumphandala kumene munthu anadya ndalama zanga zambiribiri panokwesa kachima kaye kaaa 50 kwacha ndipindula chani zimene inu agawanani ine ndikufuna mufotokoze bwino bwino kuti inuyo muzifika mpaka pomuuza mwana wang'ono ngati ameneyo kuti bola akakwatiwe nchiyani kuti anu nchiyani Eh, eh. Funso limene ni funso lopusa kwa mama funa kupusa.
Lopusa ineyo, lopusa ineyo.
Mwambesa, Mudzasiya mukamona- atu inu, mudzasiya.
mukamona nditsika na unkulukulu ngati amene Oh.
izona, andichona basi Oh.
ndisukulu, eh. Museche mangwaja kulepsa kuti pasango ngongole panopo. Eh, akulepsa kuti bwezera ndalama zanga panopo.
usonyeza kuti iyeyo ndiye chobwezera ngongole inu agawanani tinali limodzi ku mitingi ndi ahedi aja inuyo nkumatulutsa mfundo imene munkanena kuti tiyenera kulimbikitsa maphunziro anawa lero inu mwatembenuza lilime Simungaziziwe.
Ah.
Amphamvu simungaziziwe.
Ah, Kumene kodi inu kusauka kuti kati majiya kwanu inu ndinonye ndakuvumira kuti ana kasi- Ya, akamana kasakachezana, ine ndipindule kumene simungaziziwe.
maganizo atu ngati amene wakuchokera kwathu ngati inuyo ndi amene akuchititsa kuti atsikana athu ambiri mudzi muno alephere kuphunzira Kufunirani?
chifukwa nthawi zonse mukaona atsikana achicheperewa mmangoaganizira kuwanitsa zokhumba zanu basi uyola kuti nayenso mtsikana ali ndi ufulu olandira maphunziro ake nkhani yetu tisaisirepo pafunika kukanene ako polisi Kwambiri, kwambiri, lero lomwenso.
aonjeza Eh, eh. Oo, mati sitipita.
Yachapa?
mationa ngati sitipita muyichepesa muyichepesa nkhani yagawanani Ah, mawu okhawo amene mwayankhulawo kumuyankhulira mwana ngati uyuyu angathe kumusokoneza Chifukwa chani?
Eh, mwana mkazi nayenso angathe kuchita zazikulu pa maphunziro aketu iniyo mukapita kuchipatala simasitira kwaona atsikana ali manesi kapena kumamva kuti sipikala wa nyumba ya malamulo ndi wa mkazi simasitira zimenezo nde muzikamkakamiza mwana wanzanu kuti akwatiwe azimayi iye ayi musati nyindunyindo kukamwa pamenepoyi Ah.
azimayi tasunale madengo alungu Ayi, taye nkhani.
awatu ni mafuta simati
ayambaso
bwanji muusekerera ndani Ah. Mm, ah, chaza Ah. mumasereula ndife
kucheza nanu basi iweni fa tabwesa beso lako Eh, andikukaire Eh, tafulumiza tafulumiza dino kucheza nani Eh, kucheza Kucheza bwezi nani defense.
hapa hapa? Kucheza? Ofunika nkhani ngafika ku polisi basi. Mwina mkutia kwa nkula kuno inu. Nawe mwaonjeza kwa mbili.
Kodi mngwemfula bwana.
Ah, ah, Ndakumene ne ndalakwa ine. Akamsema kali ni khanza mwamba.
Nkhanza zaidi. Koma ntima ino mwamba. Ndibuza khandu achikono.
Inu mwaonesa chikondi apa?
Eh, ndikwesa sati. Kodi kachatu funa ndipeze mavuto.
Muwapeza.
Ndifunzike, ndizivutika ino muzisangala mwa.
Ayi, koma pele pako kumaganiza mukafuna kuyankhula. Mufuna yankhula zinthu mwaganiza kaye. Inu mmona bwanji mugada bwali uchi. Eh? Akanata amene uza anthu amayankhulayankhula modelo, amayankhulayankhula modelo muchi. Bweza tamaliza sikulu yake iza.
Uje ndikamverani. Apa pato musatengere pomwayi ndikupesa. Eh, ndituti. Musanditole ine mwamba.
Sikukutolani.
ndakupepesani ndakupepesani ngani yata ngani yata kusto. Eh, iniyo mai uje. Mai mapinda.
Eh, bwana. Maipinda, usati mapindayi. Eh, maipinda.
Kupati sini makumezeza kwebwino kuti wanu kwase ndilidi mawiri.
Ah.
Maipinda. mukulipika za sukulu basi eh sukulu eh sukulu ine mulaphunzira Yeah, ah, wasana phunzira. Ah.
ana anu ali tuma kumbandu pajapo wegudika paka ndi mwana uyuyu mwalipana naye ndi mwana bolomo- bolomali bonomali muli nali nali kacha kacha kacha kacha iye ayi eh ukuti aye akulererana eh kodi ino ino kuzumule mwamujesa mwamujesa mwana ndi ndi ino yo kuzumule kumutafundisa mwana kau kau kau Sisi kugwirizana, sisi kugwirizana.
ana ambiri bwaji eh kukalera koja yetu Sisi kupizana, ndipo ine sindapuzire basi muona ngati basi. Leo ndizikupondereza nzanga kula sapuzireso. Zimazo ndizo kanikazo. Komaso inuyo musayambe ipo twapa. Ine ngati nangizo kuya lusani pano mwamfu. Eh, takuya lusani.
Inezo kwa kwa wana zimaje kwa kwa nani? Mwamba, zimaje kwa kwa nani?
Akawa nani? Nima ngukupa santule mumaziwa.
Kwa nini maipinda? Asiye nawa basi tizipita.
Ai, amene afunika ndi auze chichewa. Eh, amasona ngati kapena iwo kapena ndikamasekerera ndiye kuti fesi timacha.
Inu wazimaye osachokosa baba mwamba. Ndapepesa ndapepesa basi. Mwamba, Kani yati? Mapesa. Kwa- Kwa kwa dinu mesa mesa magesa kale nu. Mesa magesa kale.
Ndiye, ndiye kagaisa ulele.
Eh ngati muna waira nkani ndiye tukuze mbubuke appointment.
Ndiye huyo.
Tisa soko ndiza eh.
Ah, madokala president ida.
Ano tibachito.
Iya.
Bisa wengine tibachito.
inu tawasiyeni awamba basi te ndizipita Ah, tasiyena Kuti chani?
maipinda Sina kwadi ikwerabe. Iya.
ndisenze ndikoni ndizipita agawanani basi tapita ife Eh, ah, muyende bwino muyende bwino Eh, komukakhuda migayiwa yanuyo basi makwanumo mukubwera kuna hehe mudzasiya tutsikunati dzabwerera upanga za inu kuti chani muli mwangati Yes.
ningatatu kubwerera mwamba kukutikitani momo mwa- bwerani nonse azime mundibereke muone gawanani sime muziwe buli bwerani
sapanani maipinda mukutulanso musapite Ai, Musena ai, bwere.
mabale Musena bwere, zima kunyengera tswana yemene.
kwatawana agawanani Iya, munyengera mwana bolomani bali kamwana kaono kamwana mwenyengere kakhanda muzitani nako kamene kachiyapo
tionana ati m'bale wanga matabwa tionana muliko bwanja amatabwa tionana ndithu ee amatabwa ndikulankhula ndi inutu anachanza Eh.
iya fikani konkuno musalimbane nawo amenewo oo Eh.
mwati kwachitika chani kunyumba kwawo achita kupangira chinsuna mungatamwetsedwa zowawa apa Mm, inu amafuna afumu bambo wanga awa Oh.
koma sadapeze iyayi koma iniyo moyo uli bwino inu simunandiyankhe kuti vuto lawo ndi lotani inu inu mwachita kukhala mlendo mmodzi muno Ah,
Ah, mukadzamuona ali munthu wamuna akuyenda opanda nsapato choncho Eh, eh.
ndiye kuti zinthu zasaonekera basi inu Eh.
nkhani yake yolandidwa katundu ndagawanani ndi imene achitanda kufikira pamenepa abale aa komatu mmene amaonekera papa zimaoneka kuti munafatsapo yapa basi timagundana mitu ngati amuna basi oo Eh, chabwino tsopano tiwapandira ngoyima Ah.
Eh, tiyeni tilowe nyumbamo ndikulonjereni bwino Mm, nanenso ndibwererapo mpano nanga sindamva kale kuti amfumu ukulibe inu anachansa Mm.
iniyo mmafuna nizaone anafumu ah basi za mabungwe zathu zomwezi oh etu ndi enuyo zisa kupweteketseni mutu pacha simanena kuti zaufumu sizimakukhudzana iya tsopano muziwa anachanza Eh.
inetu ndimayamika zimene mmapanga kuonetsetsa kuti ana akadziwa Ah.
akuphunzira oo Eh, chifananiso nde ndili nawo ana akazi kujoni oo then imalimbikitsa sukulu osati pang'ono ya oo Eh, ne mfundo imene ndikufuna kunena Mm.
ndiyakuti nzeru utulu nkuthandizana Munimvetsesa ere?
komano tisikuti pali kudandaula kwina kulikonse mwatero Eh, ndimangofuna ndiwauza mfumu za ndondomeko zomwe takhazikitsa malingana ndi magwiridwe athu a ntchito oh.
Eh, so ah, zimene ndikunena kuti kuphunzira nkuyenda apapa ine ndikutsanulirani koniza momwe anzanu amachitira zinthu pa joni Oh.
Eh, basitu simuluzatu kanthu ana chansa Oh, Eh, ah, ngati mchonjo ti ndikakhale panthunzira acha bwino ifatu uje ni- matabwa uja eh, naye anabwera momangika-mangika Mm. kumano atafotokoza bwino bwino ndamuthandiza moti zonse zija zatchuka za iye zipanga expire pompano anthu sadzamuziwanso matabwa sadzamziwa amene uchayo basi mungaoneka kuti nzeru zinakhwimadi edi kusiyana ndikalelija
abale ehe, apa nde tafika ati Mm.
Eh, ndende tini tikhalire kabenchi kato auchabwino ehe Ah, inu mkangoona ambapo abereka pankhosa ngati hayi sungalichitike ine ni mwana wa mfumu ambonekera Ah, mwayambaso matama atu apa edi ni matama ngati nakanichani yayi kodi anachanisa ndakhalo ndikufuna nditakufunsani koma mpata ndi em koma ndisowa zoti chani basi zokhuzana ndi moyo wanu Eh.
eta nanga ndi pilingo malumikizana apenga iyi asembani nkhaniyo imene kuti ayisiyani mesa pano kuti akhale kuti ndimvomwe mwa amadzagulu pamagwirira ntchito yawo kujono sati zapiri nena anachanza chani ino tondine tinadziona tiri ang'onoang'ono nde pakhale chifukwa Eh, ndipo ine nimautanga ngati kuti ndi udindo wanga kuti anthu ngati iniyo musamakhaleni nkhawa ayi o ndioneka ngati wankhawa Ah.
ndatero ine ndilibe nkhawa ina ili yonse lumwamva ndipo ine nazolowera zapiri ngonayiwala kalekale Oh.
asi ine azipanga zawo Eh.
ehe pamenepo ndiye pagona nkhanipo inetunso ndikufuna kuwanyoza amuna anu apengo koma iwo aja ayi eh, kunjaku ish amangokhalira zinjoyi ndi Ah, ndi- ndilibe nazo ntchito zimenezo.
ndipo amati akaipeza ndalama koma ndiye kuyidyera ngati mwana kuononga ndalama apiri kwene kuti kodi inu asembani pulani yanu ndiyotani mufuna ineyo nditani ndidule tiketi ndatsatiretu
ndayankhula choncho nangatichani inetu ndimafuna ningokuziwisani Ah, kuti apiringu chomwe akuchita Oh.
sakuchidziwa Ei, munthu wa nzeru zake sangasiye mkazi ooneka bwino ngati inu Ah, ndeza chibwana kwa mphazo, mba?
pepeyu nziko la ine pepeyu piringu achuka aduka anthu abazi maya piringu asimbani pepani nalakwisa ndine kukumverani kuti idzakhale pansi pano ndikuona ngati nkhani izitu zikulowa chibwana tsopano ndi mukunyamuka anachanza Mati sanyamuke?
tatikanikatakhane pansipa Ah, ah, ah, mufa ah, ah, iwe, mpaka nakundigwira mkono zona undipatse ulemu amva pepani chabwina Ah, zachibwana eti koma pamene eh, ndakugwirani icho nchimwa haye ndakumbukira chikaletu wa misala izi chikale chikale chachani koma tanacho inetu kupanda chibwana bwezi inu tonditaukotera ndithu ine apa unakandikwatira usana- usanandifunse unandifusira we mwamwetulira Iya, atukomatu iya, chibwana. asimbani ndiona ngati ineyo timwachitapo chakumwa chawo kale mwamva tiyeni mwachezedwe athu atiripumpa mwamva iwe mm, giriseliya Ah, kukongola iwe.
kwakonekosatatu mpaka unditchula dzina lako umwana zona mkana ati joni yakulepherani magwiragwira taimani ta- tamapita uko giri.
yamupatsa covid-19 ndani inayi
mumamvera sewero la zimachitika lomwe akutipatsira ndi aunduna wa zamaphunziro ndi thandizo la ndalama lochokera ku united nations children's fund unicef mu ntchito ya united nations joint program on girls education 2 unjpge tisanafunse funso lathu la lero tikufuna tiulutse mayina a anthu omwe achita mphumi ndipo apata ma t-shirt chifukwa choti adayankha bwino funso la sabata yatha mayinawa ali motere afenson mbale akusalima ndipo nambala yawo iwowa ndi 092 137 310 amagret yusufu awa ali kuchiladzulo nambala yawo ndi 094 270 165 ndi achisomo justin namwera kuchokera ku thyolo nambala yanu inu ndi 096 829 488 tsopano funso lathu la sabata ino tikufunsa kunena kuti agawananitu akuti enifa akwatiwe kuti athandizire kubweza ngongole zimene bambo ake ali nazo agawanani akuti enifa akwatiwe kuti athandizire kubweza ngongole zimene bambo ake ali nazo inu maganizo anu mukuti bwanji tatiyankhani kudzera pa nambala iyi 0884 857 001 0884-857-001 kumbukirani kuti mungathe kutiyankha pa whatsapp kapena sms ndiye mukamayankha kumbukirani kutiuza dzina lanu zaka komanso boma lomwe mukuchokera komanso musayiwale kutiuza ngati ndinu akazi kapena amuna ngati muli mwana wa sukulu mutiuza kalasi yomwe inu muli tikulimbikitsanso kwambiri ana makamaka atsikana kutengapo gawo poyankha ndi kupereka maganizo anu pa mafunso amene timafunsa mu seweroli mu sewero lathu lero munali edith malipa chris nsunga isaac bonongwe joyce chikho henderson binali mwangi mwamkenenge loveness mbotera joshua jia sofex chimponda ndi miriam mwazimva akulemba seweroli ndi innocent katsache ndi stanley mphaya mkonzi ndi innocent katsache pamakina panali aclas chinere ndipo likujambulidwa ndi story workshop ku blantyre zimachitika